iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma dukurikire ikiganiro ejo naho guhera isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
urakoze cyane edi gwema ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi buri mwaka guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikoresha tombola itanga uruhusha bita green card mu cyongereza rwo kuza kuba no gukora muri leta zunze ubumwe za amerika abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bo ku isi yose bajya kuri interineti buri mwaka kugerageza iyo tombola tombola y'uyu mwaka yatanguye ku wa kane itariki imwe z'ukwezi kwa cumi izokugara kuri uyu wa kabiri ni ukuvuga hasigaye iminsi ibiri gusa ngo yugare aho rero ni ku wa kabiri umunsi izokugara hazoba ari ku itariki zitatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo tombola ikorerwa kuri interineti gusa aderese yayo ni wezi itatu akaburungu deve loteri akaburungu sitete akaburungu gov ndasubiramwo ni wezi itatu akaburungu de na v loteri akaburungu state S akaburungu gov ni ukuvuga dv l o t t e r y akaburungu c t a t e akaburungu g ov ni loteri ukina ku buntu ntibisaba amafaranga mu kuyikina ariko icyo twabamenyesha ni uko hari ibijyanye n'amashuri cyangwa ubumenyi mufise babasaba uyitsinze rero umwe wese ashobora kuronka ayo mahirwe akazanana n'umuryango wiwe wese muri amerika iyo loteri izohagarara kuri uyu wa kabiri nk'uko nabivuze saa kumi na zibiri hano amasaha y'i washington dc ni ukuvuga saa sita zo, zo ku mutaga amasaha y'i burundi no mu rwanda no mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abifuza gukina iyo loteri rero mwese jya kuri interineti mwiyandikishe indege y'abarusiya itwara ingenzi yaraye igize isanganya ejo ku munsi wa gatandatu mu karere ka sinayi muri misiri hapfa abantu amajana abiri na mirongo ibiri na bane bose bari muri yo hafi izo ngenzi zose zari muri iyo ndege bari abarusiya bari basubiriye mu gisagara cyo mu burusiya cyitwa st petersburg bavuye ahantu abantu bajya kwinezereza muri misiri bitwa sharm el shik batatu mu bagize iyo sanganya nabo nyine bari abanye-ukraine abajeje gutabara imbabare barashoboye gutora ibiziga by'abantu ijana na mirongo ibiri n'icyenda kumwe n'ibyuma bibiri bifata amajwi y'abadereva iyo mbere y'uko iyo ndege igira isanganya hamwe n'ayandi majwi y'iyo ndege n'amakuru ajyanye n'ibyatumye iyo ndege igira isanganya umugwi w'abagwanyi ba islamic state bakorera muri misiri bavuga ko aribo bagize igitero cyatumye iyo ndege ikoroka ariko abahinga mu bijyanye n'uburyo indege zikora kumwe n'abahinga b'abasirikare bavuga ko ivyo bidashoboka bavuga ko iyo ndege yari mu kirere ku birometero ibihumbi icenda ku mametero ibihumbi icenda n'ibice ijana imbere y'uko igira iyo sanganya bakavuga ko abo bagwanyi ba islamic state badafise amamisiri ashobora gukorora iyo ndege iyo ndege a majana atatu na mirongo ibiri na rimwe yari indege y'ishirahamwe rito ryitwa metro jet ryunguruza ingenzi iyo ndege yagiye kuz, yagiye kuzimangana kuri radar nyuma y'iminota mirongo ibiri n'itatu ivuye muri ako karere ka sharm el shik muri misiri perezida w'uburusiya vladimir putin yatanze uno munsi umunsi wo kugandara abaganga b'abagiraneza bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu medecins sans frontières mu gifaransa bamenyesha ko abantu bagera kuri mirongo indwi bahitanywe n'ibitero vyo mu kirere n'amasasu yarashwe ku munsi wa gatanu mu kigwati cyafashwe n'abaroberi kirimwo abantu benshi hafi y'umugwa mukuru wa siriya uwo mugwi medecins sans frontières mu mfunyafunya gifaransa watangaje ejo ku munsi wa gatandatu y'uko icyo gitero cyagizwe ku isoko yo mu kigwati cy'ahitwa duma hafi y'igisagara cya damascus cyakomerekeje abandi bantu bagera ku majana atanu na mirongo itanu mu itangazo bashikirije ntawe mm, msf yate- yatunze ku rutoki muri icyo gitero bavuga yuko cyari ubwicanyi butagira izina umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga john kerry avuga ko ingingo ya perezida barack obama yo kurungika akagwi k'abasirikare badasanzwe muri misiri ari umugambi ugamije ahanini kurwanya umugwi wa islamic state akamenyesha kandi ko ba- abas- aba- akamenyesha kandi ko bidasigura ko amerika igiye kugira uruhara mu bijyanye n'ingwano iri muri siriya muri aka kanya
arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
igitondo cyiza kuri wowe wahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni mu mwanya w'ikiganiro ejo mugezweho kandi mugategurirwa n'umuryango ejo youth eco ejo nyiramubande z'urubyiruko mu rurimi rw'ikinyarwanda mukigezweho kandi mukagikurikirana buri cyumweru ku isaha isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu ndetse kikaza gusubiramo ku isaha isaa mbiri n'iminota itanu n'isaha isaa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo muri studio ndi nicole muziranenge ikiganiro kiyobonaho jeni yigena ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cya none wowe udukurikiye hari inama igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite kuri iki kiganiro ndetse no ku bindi byatambutse dusangiza igitekerezo cyawe kuri nimero yacu igendanwa ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri maze tubone igitekerezo cyawe Call me by my name, and you can call me baby. I will call you baby boo. Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda. Nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM.
mu biganiro byacu byatambutse hari ibyo twagiye dukunda kuganira no kwibanda ku mubano w'abashakanye tukareba ndetse tukaganira byinshi ku nsanganyamatsiko binyuze mu buryo bunyuranye aha twavuga nk'iyo ku mubano w'abashakana badahuje amadini gusezerana byemewe n'amategeko ndetse n'izindi tubikomozaho ni muri urwo rwego kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku gusezerana byemewe n'amategeko ahanini twibanda ku gusezerana ivanguramutungo turumva ikiganiro n'urubyiruko rutandukanye rwarimo rusezerana baratubwira byinshi ku mahitamo yabo ku cyo guhitamo gusezerana ari nako dukomeza kumva umuyobozi atubwira icyo amategeko abivugaho turakomeza ikiganiro cyacu twumva inkuru y'umwe mu muryango wasezeranye ivanguramutungo baratubwira uko bumvikanye kugira bahitemo iki cyemezo yaba uburyo impamvu ndetse n'uburyo bahisemo guhitamo ubu buryo bwo gusezerana nk'uko bisanzwe mu kiganiro ejo turakomeza twumva ibitekerezo bitandukanye by'inyunganizi n'urubyiruko ari nako dukomeza n'ikinamico nyiramubande mu gice cya cumi na rimwe ntimujye kure mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga nti mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM Karen Ubize yafatanyije na Hitimana David bari mu karere ka Ngororero baganira n'urubyiruko rutandukanye rwari mu gikorwa cyo gusezerana bababwiye icyo bafashe nk'umwanzuro w'uburyo bwo gusezerana yaba impamvu ndetse n'imbogamizi babibonamo umuyobozi w'umurenge nawe yakomeje abunganira avuga icyo amategeko abivugaho ndetse yongeraho n'ibisobanuro birambuye mu birometero ijana na mirongo irindwi uba mu mujyi wa kigali ugana mu karere ka ngororero ho mu burengerazuba bw'u rwanda aha turi ku biro by'umurenge wa hindiro ahasanzwe hasezeranira biyemeje kurushinga imbere y'amategeko aba twaganiriye bari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu ngewe habimana jean damascene maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko irakiza ernestine ambera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda abiteganya
mbere yo gutangira gahunda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge arasobanura buryo ki abashaka kurushinga basezeranamo yewe n'uko itegeko ry'u rwanda ribisobanura umutwe wa habamenshi jean maurice umunyamwishingwabikorwa w'umurenge wa hindiro mu karere ka ngororero uburyo buteganywa n'amategeko ni butatu iyo umugabo n'umugore bari gushyingiranwa bemeye ko basezeranye ivangamutungo rusange nk'uko itegeko ribisobanura baba biyemeje ko umutungo bafite bufite ijambo ringana uburyo bwa kabiri ivangamutungo w'umuhahano abashyingiranwa bemeranya gushyira hamwe ibyo bazashaka bamaze gushyingiranwa bwa gatatu ivanguramutungo risesuye abashyingiranywe bemeranya ko gushyira hamwe kubana neza ariko buri muntu akagira umutungo yigengaho akaba ashobora kuwufata ijambo igihe cyose abishatse aba bageni n'umunezero mwinshi barahamya ko yari umunsi utazagaruka na rimwe mu buzima iyo uganiriye nabo bakubwira impamvu y'amahitamo yabo ku buryo biyemeje gusezeranamo
nitwa irakiza Ernestine mfite imyaka makumyabiri n'umunani nanjye nitwa imana jean damascene hari ugusezerana ivanguramutungo risesuye ivangamutungo rusange n'ivangamutungo muhahano ese mwe mwahisemo ubuhe buryo twahisemo ivangamutungo rusange Mm, twahisemo ivangamutungo rusange kubera intego y'urukundo rwacu kuba abantu basezerana ivanguramutungo risesuye wowe ubyumva gute reka mbere kuri jean damascene ntekereza ko guhitamo uburyo bwo gusezerana ari uburenganzira bwa buri muntu ku giti cye ariko njye ku rwanjye iruhande numva ataba ari byiza bitanakwiriye kuko ntabwo ntabwo birimo urukundo rwimbitse cyangwa se ruhagije ese ernestine iyo aza kukubwira ati ndifuza ko dusezerana ivanguramutungo risesuye wari kubyakira gute iyo numva ari- ariyo mahitamo ye nari kumuha umwanya tukaganira nkamenya impamvu bityo rero ndumva imbaraga z'urukundo arizo zari kumfasha banyita nizeyimana teonete banyita mukagasana providence mwebwe mwahisemo gusezerana mu buhe buryo twahisemo ivangamutungo impamvu twahisemo ivangamutungo ni uko mukunda kandi nawe akaba anka- ankunda tukagomba guhuriza buri ibintu dufite hamwe ibyo yabonye ibyo afite kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza ntabwo bivuze ngo abasezerana ivanguramutungo ntabwo bakundana baba bakundana ariko uburyo wabiganiyeho nibwo babikoramo tukiri muri ibi birori urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye iki gikorwa muri bo pascal na furaviye bagaragaje amarangamutima yabo ku isezerana ndetse n'imbogamizi ku mahitamo amwe n'amwe
nitwize imana farabi ntuye mu mudugudu wa gasovu akagari ka gatega umurenge hindiro mwawe se ugiye gusezerana imbere y'amategeko wumva wasezerana mu buhe buryo ndetse kandi uratubwira impamvu ubwo buryo ari bwuhisemo ivangamutungo rusange numva ko n'ubundi nasezerana n'uwo nkunze nta nta na kimwe nakagombye kumuhisha niyo mpamvu n'ubundi nasezerana ivangamutungo rusange Ah, banyita pascal ubwo nkaba ntuye hano mu murenge wa hindiro Na- nasezerana ivangamutungo rusange
umuntu asezeranya ivanguramutungo si byo bitwaye iki Eh, asezeranya ivanguramutungo urumva ko buri wese njye ndumva nta n'urukundo rwaba rurimo
mwabyiyumviye uru ni urubyiruko rwo mu karere ka ngororero ese wowe wadukurikiye ni ayahe mahitamo yawe ku isezerana ry'imbere y'amategeko kubera iki se dusangiza igitekerezo cyawe
turabashimiye cyane ku bw'inkuru dukomeza n'ikiganiro ni mu burasirazuba mu karere ka kayonza kirisipe mizero na tabara pacifique baganiriye n'umwe mu muryango wasezeranye ivanguramutungo yaba byinshi ku mpamvu y'amahitamo yabo kuri ubu buryo bwo gusezerana ni mu nkuru ikurikira umufasha wanjye aranshimisha cyane mfata neza mu rugo mba numva nisanzuye mbona muri make nta kibazo mfitanye nawe ku itariki ya karindwi ugushyingo mu mwaka ushize nibwo minani peter yasezeranye ivanguramutungo n'umufasha we mukeshimana claire uyu muryango umaze hafi amezi cumi n'umwe babana muri ubwo buryo utekereza iki ku gusezerana imbere y'amategeko Mm, gusezerana imbere y'amategeko ni ibintu by'agaciro ni na byiza cyane rwose ku bantu bagiye kubana biba byiza cyane iyo mwabiganiriyeho n'umukunzi wawe minani na mukeshimana batuye mu karere ka kayonza ho mu burasirazuba bw'u rwanda ariko mbere yo kubana mukeshimana yagize amakenga bityo bajya inama z'uburyo basezeranamo ko habaho uburyo bugeramo muri butatu bwo gusezerana mwe nizihe mpamvu zatumye musezerana iryo vanguramutungo nuko nari mfite amasambu yanjye njya gusezerana ivanguramutungo nari nzi ko afite umwana ndavuga nti se ubu dusezeranye um, umwana tuzabyarana yazabona imitungo ihagije biganiriyeho duhitamo gusezerana ivanguramutungo twaricaye tureba igishobora kuba cyaduteza imbere kandi kuri buri ruhande rwa buri wese mfite umwana hanze n'imitungo nashatse ku ruhande noneho ngiye gushe- gusezerana n'umugore wanjye ndavuga reka dusezerane ivanguramutungo ibindi nyuma ariko biza bisanga ibyo buri muntu yari yifitiye ku ruhande iyo bitegereje ubona bakiri abajene gusa nubwo basezeranye ivanguramutungo minani ni umutekinisiye akora amateleviziyo amafirigo n'ibindi bikoresho bitandukanye mu gihe umufasha we mukeshimana afite depo icuruza ikanaranguza ibitoki ibiganiro byabo biba byuzuyemo ibitwenge dore ko kuri ubu bitegura kwibaruka imfura yabo siko mbona amatwi tumwana muzamwita nde
minani afite imyaka makumyabiri n'ibiri mu gihe umufasha w'umukeshimana babana barasezeranye ivanguramutungo afite imyaka makumyabiri y'amavuko bafata icyo cyemezo rubanda babifashe nk'ibara ko nta rukundo bafitanye nyamara bo bari bazi impamvu y'icyo cyemezo bafashe cyo gusezerana ivanguramutungo none se mufata icyo cyemezo koko abantu babyakiriye gute iwacu barambwiraga ko umuntu ugiye gusezerana ivanguramutungo ngo ntabwo nkunda ariko njye narabyirengagije bitewe n'uko namukundaga byongeye twari twarabiganiriyeho Iya, ntibyabura abantu bamwe baravuze ni ubusambo ibiki abandi bakabishyigikira niho umuntu amenya kwikorera akabavuga ngo ntabwo nteze ngo tuzagushwana tugabane bituma buri wese akora urabona ingo z'ubu ngubu zisenywa n'ubusa ariko kuri njyewe ivanguramutungo rya mbere ni ryiza kuko barumva nta kibazo mu kubana barasezeranye ivanguramutungo minani na mukeshimana bari kubakira umwana wabo uzavuka vuba inzu dore ko kugeza ubu mukeshimana atwite inda nkuru baba mu nzu y'ubukode gusa barajwe inshinga no kwiteza imbere kugira ngo ugire inama urundi rubyiruko rwifuza kuba rwasezerana byaba byiza abagiye gusezerana bombi babanje kubiganira kugira ngo ingaruka ni nziza batazitana ba mwana icyo nashishikariza abantu nibasezerane babanze babiganireho we n'uwo bagiye gusezerana barebe icyo bakora tumaze kwiyumvira ubuhamya bw'uburyo uyu muryango wafashemo icyemezo cyo gusezerana ivanguramutungo turabashimiye cyane kuri byinshi batuganirije ese wowe udukurikiye ni ayahe mahitamo yawe ku buryo bwo gusezerana dusangiza igitekerezo cyawe kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ni umutare gabe mu ndirimbo ye yise ntunkangure ni mwese mwafashe uno mwanya mugakurikirana ikiganiro reka iyi ndirimbo iba neza
ntunkangure ntunkangure ntunkangure kuko uru rukundo ruba mu nzozi gusa ntunkangure ndeka ntunkangure ahubwo nsangayo ntunkangure disi ni umwomakomeye aha hantu ni heza sinshaka kuvayo ndashaka kwaka ibyangombwa bintuza burundu ku marembo yawo ahanditse izina ryawe ngo ubukundu mutaka umukunzi umurinzi w'urukundo rwanjye Oh, baby, nkomeza cyane none Ah, ndizera ko mwanezerewe bakunze b'ikiganiro turakomeje radiyo n'ijwi rya amerika mu kiganiro ejo
kukwimakaye ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo si ukukwimakaye ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch
tugeze muri wa mwanya dutegerezanya amatsiko turi benshi ni mu mwanya w'ikinamico nyiramubande n'igice cya cumi na rimwe reka dutege amatwi yewe gagakuru we mama wese ufu turamukizwa n'iki koko ma njya mfite ubwoba sinzi ko nta n'umutungo imbere uzi ko nasomyeho rimwe ku kanya ngahita ngo agacuba
nanjye naguye nk'igiti uzi ko nakanguwe na bya byiyoni byari byatwanjamye Mhm.
bishaka kuturya aha wahora n'iki yabuke gato cyangwa imari yagiye kera ariko uzi ko biriya bintu twanywera inzoga Mhm.
ni nabyo byatumye tuhita dusinzira kandi niwe wanshutse ngo udusomeho dore ko nta nshuti azankoresha twese twari gukomeza gutwara ibintu tutazi ko nabonaga bisa nk'amazi se hari inzu niyo numva birashariye sinakubwiye ariko wowe watwara amazi bakakwishyura amafaranga nakuriye gusa nkurikije ukuntu umutwe wandyaga uko numvise wabivuga iriya yari inzoga ngaho mbwira rero mama yusufu tuzamuhisha
none se mwana we ndakumva mama muganga yakubwiye ko hari icyo biri butange yewe simbizi
urabona ari bworoherwa koko
yewe koroherwa ubwo ari bworoherwe ariko kugeza ubu ntarazanzamuka pe maze nawe mwaramutse kante mwaramutse mwaramutse Uraho nyina nawe we.
haba ni ukwihangana kante naraye menya ibyabayeho mu gicuku ndavuga nti reka nze kuhageraho mu gitondo kwa muganga yego ameze ate se aha ni ukubara ubukeye ubundi ubwo ayo mazi yanganaga iki ku buryo yaterura umuntu akamujugunya mu kabande koko ngo ni impamvu yose aho se abagizi ba nabi bamuhohoteye bakabyitirira bazi koko
umubyeyi bararengana Hmm? byose niwe wabyikururiye utese kandi dore umugabo wanjye yageze atya atya azishoka ngo agiye kwihumura ku bantu bo mu yego nkambi.
ko mana yanjye Eh? ngo baramwangirije ngo bamuteye amabuye uri kumva nibwo agiye ya- yadukira impombo ijyana amazi mu nkambi maze arayadukira si ukuyisatagura yiva inyuma nyagasani mana yanjye reka impombo ingana kuriya urabivuga se yego urabizi.
mana yanjye akanakumiro rwose
nyina w'umuntu twe twumiwe papa nta bwoba agira uguze ibintu amazi yangije ukuntu bingana ahubwo mama mwitega ibihano ubuyobozi buraza kubafata ibihano gusa se bishobora no kumuviramo igifungo ahubwo ngo guke uzi akayabo k'amafaranga yakoreshejwe ku Oya.
kuzamura amazi Oya, kugira ngo nyina.
abaturanyi bacu b'impunzi nabo bayabone ubu twese se ko tubuze amazi biragenda bite ngo kumufunga
kandi narabivuze ko guhimana kwanyu kuzatugiraho ingaruka zikomeye ubu se kuko tuzongera kubona amazi bigenze gute muyo cyakoze mbaba kiriya kigabo kiraduhemukira atari wowe se niyo nahemukira umugome nte sha sinageze hariya rwose inzirakarengane zingana gutya zibigenderemo koko erega muyo uwishe uruhinja n'uwishe umuntu mukuru bose n'abicanyi ubu se ko mwagiye mukarandura imyaka ye abana be ntibabigendeyemo Ah. ariko ngo itiyo y'amazi yaramukubise mva ikigo abantu bose ushimisha bagira ngo ni inkuba
se birashimishije sha ubonye yapfa sha Hmm?
ibaze ni ukuri amazi yaramunkosoreye rwose ariko niyumve nawe naba aryamye kwa muganga wenda yahakura isomo bikakungura iki se muyo mwishima nyamara icyiza ni uko mwatuza mugaturana mudashihura ntiburana nani
alo wi nahereye kare nguhamagara wanga kuyifata narindi bize kuko wambabariye aya warambabaje rwose wanyumviye ubusa
erega nagize ubwoba tonto ariko se minyo wagize ubwoba bw'iki Eh? Uzi- nukuri nyumva uzi ko pe.
warize nkagereza gucuranga radiyo kugira ngo abaturage batabyumva bikangakara iby'ubusa nkakureka Eh?
mana we ese ubwo nubwo ubwoba nari mfite wowe arambabaje rwose warambabaje pe
bazihangane tonto nihangane se iki
kandi mbabarira ni ukuta gahunda zikomeza
noneho se nshobora kwinjira nkareba umugabo wanjye uko amerewe nkaba nanamuganiriza muga uretse madamu umugabo we ntarabasha kuvuga ahubwo icyo nari nguhamagariye nagira ngo nkubwire ko kugeza ubu serumu zishize serumu zashize se nizo zonyine zivura ntabwo mwamuha no ku binini oya kandi ibinini tubiha umuntu uta- utangiye kuzanzamuka kubera ko akirembye akeneye gushyirwamo indi serumu yo ubwo se koko turabigenza gute muga ubwo ntari budupfiraho koko oya humura madamu ahubwo se mufite amafaranga yo kumuvuza avuye he se avuye he rwose ko ari ugupfunda imitwe rwose mugire uko mutugenza
reka mbashimira noneho kuba mwitabiye muri benshi
noneho na minyone yaje umenye inama y'uyu munsi idasanzwe na reka uratangiye wese ko waje eh ariko mbegeti nawe nanjye yaranyobeye reka undi mwana umva aratamenye umwihorere sibyo se n'abatindiye rero nagiraga ngo dusubukure gahunda twihaye Hii, yo gutangiza ibikorwa n'ibiganiro by'amahoro duhereye inaha iwacu Mm.
Umva rero gitatiye n'ubu twahera kuri ya makimbirane amazi meza kugura ayahe se amwe yateje ikibazo cy'ibura ry'amazi mu nkambi ya rwejeje no mu nkengero zayo Mm. yego rwose gako nibyo ubushize navugaga Hii, ko tugomba guhera iwacu iwacu kubera ko n'ubundi nibyo bintu byumvikana Mm, ngaho nimumbwire mukurikije aho ikibazo kigeze murabona nk'urubyiruko tugomba gukora iki kugira ngo dukemure umwuka mu bututumba hagati y'impande zombi
abanyeshuri bafashe iya mbere mu gukemura amakimbirane ari hagati y'abo mu nkambi ya rwejuru na gasimbanyi wo mu ruhizi ese mama bazabigeraho naho ubutaha
igarura amajwi y'amahoro irwejuru na ruhiza
tumaze kwiyumvira uko byari byifashe reka dutegereze mu kiganiro ejo cy'ubutaha Ah, reka tunabonereho guha maurice ikaze atugezeho ibitekerezo bikubiye mu butumwa mudahwema kutugezaho Ah, maurice tuguhaye ikaze tugezeho ubwo butumwa
urakoze cyane kumpa ikaze reka mboneyeho nanjye mikaze abadukurikiye mu mwanya w'ibitekerezo abakunzi bacu baduhaye ku kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize cyagarukaga ku bitera imishinga y'urubyiruko guhomba ubutumwa bw'abakunzi bacu uyu munsi tubuhereye ku bwa etiyeni uri mu karere ka bugesera yavuze ko ikinini gitera imishinga y'urubyiruko guhomba ari uburangare ngo aho usanga amafaranga bayajyana mu bindi ndetse yongeraho ko rimwe na rimwe imishinga yabo iba yizwe nabi cyangwa se bakabangamirwa n'imisoro ihanitse naho bene imana sositene ati imishinga y'urubyiruko ntabwo ihomba kuko iba yizwe nabi ahubwo ihomba kuko urubyiruko iyo rubonye amafaranga rwihutira kuryoshya hamwe n'inkumi cyangwa se n'abasore bakishora mu busambanyi bityo bagahomba byihuse naho isabel sandu uri mu mujyi wa kigali ati igitera imishinga y'urubyiruko guhomba vuba ni uko inyungu bavanamo bazikoresha ntibizigamire ku buryo byabafasha no kwagura imishinga yabo mu gihe kiri imbere kayitare matiyasi uri mu karere ka gatsibo ati imishinga y'urubyiruko ikwiriye kwitabwaho igihe kirekire na leta kugira ngo itagwa mu gihombo kare uwitwa maurice utuye igisozi ati nkunda ikinamico nyiramubande cyane reka ubutumwa bw'abatwandikiye tubusoreze ku bwa silivesitiri uri mu karere ka huye mu butumwa bwe yashimiye abanyamakuru b'ikiganiro ejo ku buryo bakoze ikiganiro ku nsanganyamatsiko yari yatanze nk'icyifuzo ndetse yongeraho ko imishinga y'urubyiruko ubwayo ihomba kubera kubura inama zo gucunga neza iyo mishinga aha niho dusoreje ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi ariko dushimiye cyane mwe mwese mudahwema kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho ariko mbere yo gusoza ntitwabura kubibutsa uburyo bwo kutwoherezamo ibitekerezo mushobora kuduha ibitekerezo munyuze kuri nimero ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri naho imeri ni ejo yufu eko mu magambo afatanye arobazi gmail akadomo komu ndetse n'abakoresha facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo yufu eko ubundi ukadukurikira ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo oru mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza
Ah, turagana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko kuri uyu munsi wa none twaganiriye ku gusezerana imbere y'amategeko ahanini twibanda ku gusezerana ivanguramutungo twumvise urubyiruko rwo mu karere ka ngororero batubwiye impamvu y'amahitamo yabo ku cyo basezerana ndetse n'imbogamizi babona muri bumwe mu buryo bwo gusezerana twakomeje twumva inyunganizi n'umuyobozi wo muri uwo murenge atubwira byinshi ku buryo bwo gusezerana ari nako aduha ibisobanuro birambuye twakomeje twumva ubuhamya n'umuryango wahisemo gusezerana ivanguramutungo baduhaye ubuhamya ku mahitamo yabo bumvise kandi ikiganiro n'urubyiruko rwo mu mujyi wa kigali batanze ibitekerezo by'inyunganizi ari nako twakomeje n'ikinamico nyiramubande mu gice cya cumi na rimwe tudahwema gukurikirana muri iki kiganiro nasoza nshimira mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikira ikiganiro ndetse n'abanyamakuru ba ejo badahwema kugira uruhare mu kugitegura kuri mikoro mwari kumwe nanjye nicole muziranenge ikiganiro kiyobowe na hoje nigena uwiteka akomeze kubarinda muhahe muronke nawe utaha
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mbasuhuze mwese aho muri abakurikira ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro netiyeni karekezi hano i washington tariki makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa cumi bibiri cumi na gatanu inteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe w'abadepite wemeje umushinga w'itegeko wo kuvugurura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho umushinga wemejwe uzoherezwa mu mutwe wa sena kugira ngo nawo uwufateho icyemezo ku bijyanye no kuvugurura itegeko nshinga byatangiye mu mezi make ashize aho abanyarwanda hafi miliyoni enye bandikiye inteko bayisaba ko yavugurura iryo tegeko nshinga kugira ngo perezida w'u rwanda usanzweho paul kagame akomeze ayobore igihugu dusubije amaso inyuma ariko u rwanda kuva rwabona ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mirongo itandatu na kabiri rumaze kugira amavugurura itegeko nshinga menshi itegeko nshinga rya mbere u rwanda rwagendeyeho ryemejwe muri mirongo itandatu na kabiri iri tegeko ryaje kuvugururwa mu gihumbi cya magana cyenda mirongo irindwi n'umunani irindi vugurura ry'itegeko nshinga ryabaye mu gihumbi cya magana cyenda mirongo icyenda na rimwe itegeko nshinga ry'u rwanda kandi ryongeye kuvugururwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu gusa aha twabibutsa ko hari imyaka u rwanda rwabagaho nta tegeko nshinga nyirizina rugenderaho ahubwo rugendera ku mategeko shingiro amasezerano cyangwa se andi matangazo atuma imirimo y'igihugu ikomeza ikagenda nta tegeko nshinga rigenderwaho mbere y'uko mp'ijambo abatumire b'uyu munsi muri make nongere mbumvishe uko umushinga w'itegeko nshinga wemejwe n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye imirimo y'abadepite eric bagira ubusa atangire atugezaho bimwe mu bisobanuro abayobozi b'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basobanuye bafata umwanzuro wabo aho ni mu cyumba cy'inteko kabura hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo ijana na rimwe hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe yo kwivanamo yo kuyivanamo ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye hashyizweho manda imwe y'imyaka irindwi ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ngira ngo niyo manda dushyizeho y'imyaka irindwi uwo ni madame donatire mukabarisa ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite avuga ku ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri nyuma y'uko inteko ayoboye itoye ijana ku ijana umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo perezida kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda iyi ngingo iravuga ko nyuma ya bibiri na cumi na karindwi perezida kagame arangije manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga uziyamamaza wese nawe harimo igihe azaba yabyemeye azatorerwa gutegeka u rwanda mu gihe cy'imyaka irindwi yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka itanu yemejwe mu ngingo y'ijana na rimwe abadepite ubwabo nta byinshi bayivuzeho ariko mu kiganiro n'abanyamakuru nta n'umwe wagiye kure y'iyi ngingo barabaza impamvu abadepite bahisemo gushyiramo iyi nzibacyuho y'imyaka irindwi iyo hariho ibihindutse ukurikije n'ibyari bisanzweho kuko tuba tuvuga ngo itegeko ritangira gukurikizwa igihe ritangarijwe mu igazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda cyangwa se rimaze gushyirwaho umukono na nyakubahwa perezida wa repubulika rigatangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda ni ukuvuga ngo bya bindi byari guhita byiyapurika ariko hari ibyo twashingiye hari aho dushaka kugera niyo dufashe icyerekezo makumyabiri makumyabiri turashaka kuba middle income country hari ibyi- ibi ibi eh, ibipimo twihaye byo kuzageraho icyo gihe twifuzaga kuzakomeza muri uwo murongo hanyuma igihugu cyamara kuba stable cyamara kuba aho kugera aho tucyifuza hagatangira noneho ya manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa ishuri ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yo yabaye imbarutso ku guhindura itegeko nshinga rubanda rusaba ko yahinduka yemera ko ntawe ugomba kurenza manda ebyiri ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka irindwi irigiye kuvugururwa hashyizweho imyaka itanu yongerwa rimwe gusa abaturage bo basabaga ko itegeko nshinga nirihinduka perezida kagame yategeka ubuziraherezo niba ubutegetsi butangwa na rubanda kandi ibitekerezo byabo bigomba kubahirizwa kuki batemeje ko perezida kagame byagenda bityo iki nacyo umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagitanzeho igisubizo nagira ngo nongere asubiremo ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu itegeko nshinga rirafunguye ku banyarwanda bose uwaba ashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu akajya imbere y'abaturage akabereka gahunda ye bakabona barayishimye akabakorera neza afite uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose eh, akorera neza abaturage ariko ntabwo twakwibagiza ko n'abaturage batubwiye bati turamushaka ariko ntabwo dushaka ko mufungurira abantu bose ntabwo rero twagomba gukora itegeko dushingiye ku muntu twagomba gukora itegeko icya mbere cyo twifuza ko rizarama rizaba igihe kirekire ritongera kuvugururwa buri kanya buri kanya kandi noneho rireba abanyarwanda bose ntabwo twarikoreye umuntu umwe kandi nta naho bigaragara ko ari umuntu umwe twarikoreye ntabwo byashobokaga mu rwego rw'amategeko gukora itegeko nshinga turikorera umuntu umwe ukurikije uko uyu mushinga w'itegeko umeze bisobanuye ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame akomeje kwiyamamaza yategeka u rwanda kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane nibyo rwose arayemerewe nta hantu na hamwe twigeze tubuza uwashaka kwiyamamaza kuko twavuze ko ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe bizatangira gukurikizwa nyuma y'iyi myaka irindwi ya nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane bishatse nta tegeko rimuzitira uyu mushinga w'itegeko umaze gutorwa n'abadepite ku mpuzandengo y'ijana ku ijana ugiye gushyikirizwa umutwe wa sena niba wemeza bahite batora akamarampaka akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa nibutsa abatwumva ko aha byari ku wa kane tariki makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa cumi bibiri cumi na gatanu uyu munsi natumiye bamwe mu banyapolitiki b'u rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo tuganire nabo batubwire icyo batekereza kuri uyu mushinga w'itegeko nshinga ry'u rwanda mpere i kigali mu rwanda mwabanza kutwibwira iyi nitwa boniface twagirimana abandi umuyobozi wa mbere wungirije wa fideyingi ndabasuje cyane bwana boniface twagirimana murakomeye turakomeye nta kigali muri leta zunze ubumwe za amerika turi kumwe na gerivase condo akaba umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nyarwanda rnc ndabasuje cyane bwana gerivasi condo muraho neza namwe muraho neza etienne we ni amahoro ni amahoro hano muri studio zacu washington dc mbahereho gato bwana twagirimana bonifasi mu ishyaka fd inkingi mwe uyu mushinga w'itegeko nshinga wemejwe n'abadepite mwe mwawakiye mute ni ibintu mubona mute mu by'ukuri nk'uko twagomeje kubivuga uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga ni umushinga utari ukenewe utari na ngombwa kuko bigaragara ko washyizweho kugira ngo gusa babone uko baha perezida wa repubulika paul kagame eh, izindi manda mu gihe yarangije igihe cyo kuyobora agomba kurangiza bibiri na cumi na karindwi agatanga ubutegetsi mu mahoro nta kintu gishyashya ni nk'uko twabifataga tubona ari ibintu bitari ngombwa kandi tubona ah, bifungurira uh, igihugu cy'u rwanda amakuba niko navuga kuko u rwanda afite amateka y'abayobozi bagiye banga kuba ku buyobozi bakava hari ukuntu bibaye nabi tubona rero mu by'ukuri uyu mushinga ah, uri kongera gusubiza igihugu mu kaga kuko urebye itegeko nshinga riri guhinduka kubera inyungu z'umuntu umwe perezida paul kagame akaba rero tubona ari akaga mu biri ku gihugu no ku banyarwanda abakurikiranye neza imigendekere y'uko iki kibazo kigeze aha ngaha ni uko ahanini hari abanyarwanda basabye bifuje ko iri tegeko ryahindurwa babisaba inteko Um, biriya ubibwiye nk'umuntu w'umunyamahanga ashobora kubyumva akagira ngo ni abanyarwanda babisabye ariko ibintu byateguriwe ahandi hantu abanyarwanda bashyirwa ku ngufu ngo babisinye ko ba- babyemeye ko bihinduka mu gihugu cy'u rwanda rero aho umuturage atemerewe kugira icyo avuga bitajyanye n'ibyo ishyaka fpr ryatekereje cyangwa ryifuza ko byakorwa birazwi ko agomba kwigura kugira ngo agikore kugira ngo acungure ubuzima bwe ubwo rero mu by'ukuri kuvuga ngo abanyarwanda barabisabye nibwira ko nta munyarwanda wakwifuza ko ah, umuyobozi uyoboye u rwanda wese yaba hari uko ibintu bigenze nabi cyangwa ah, yumve ko ah, ari hejuru y'abandi banyarwanda cyangwa adahari mu bintu byacika u rwanda ni urw'abanyarwanda bose kandi rufite abanyarwanda benshi cyane bashobora kuyobora igihugu ntabwo ari perezida kagame wenyine niyo mpamvu uh, abanyarwanda ushobora kubabeshyera hari byumvikana hari abafite inyungu kuri perezida kagame ahamyeho kugira ngo bagumye wenda basasire imbehe zabo ndabashimiye cyane bwana gervasi condo namwe iki cyemezo cy'abadepite bo mu rwanda mwacyakiye mute Eh, murakoze mm, bwana karekezi ngira ngo nk'uko bonifasi nawe amaze kubisobanura eh, biragaragara ko icyemezo cy'abadepite ntabwo navuga ngo ni abadepite bagikoze ntabwo ni icyemezo cya perezida wa kagame kagame washaka kugira ngo yiyongerere manda Eh, ntako rero wavuga ngo abadepite bari gukora ibitandukanye n'ibyo perezida paul kagame yifuzaga ikibabaje ni uko bya- ba- batandukiye ubundi icyo yifuzaga ni uko aguma ku butegetsi akazarinda bugwaho iyo bagenda bagakorera kuri iyo ngingo yonyine y'ijana na rimwe yagira ngo eh, ba- ba- yarakeneye ko ihindurwa kugira ngo akomeze ayobore igihugu eh, ntibajye gutandukira ngo bakore n'ibindi ntibajye gupfusha amafaranga y'igihugu ubusa ngaho barimo barirukanka hirya mu baturage babashishikariza gu- gu- gusinya za petisiyo ngaho bajya gushaka ama- ama- kubatisha igihe cyo kujya guhinga baba- bashaka uduseke n'amasanduka yo kugira ngo batware izo petisiyo mu badepite ngaho abadepite barara badasinziriye basa n'abahamuka bibaza niba koko ibintu babasaba gukora bakwiye kubikora ibyo byose nk'aho bidahagije bakajya no mu zindi ngingo zitari ngombwa kugira ngo zibe zakorwa zakorwa ingingo twavuga- ingingo se muvuga zitari ngombwa mu zemejwe n'abadepite ni izihe bwana condo njyewe ndashaka guhera ku irangashingiro eh, ry'itegeko nshinga aho bagize gutya baka- i- imana isumba byose imana ishobora byose bakagenda bakajya kubivanamo bigaragara ko basa n'abaciye imana mu rwanda bigaragara ko basa n'abarimo gukora imana mu jisho bigaragara ko ubundi iyo bibakundira baba banditsemo ko ari kagame usumba byose ari kagame usho- ushobora byose basanze batabasha kubivanamo bavanamo n'imana basa n'abaciye mu rwanda kuva bayivanye no muri muri iryo tegeko bajyaga bashingiraho ari nayo no mu ndahiro y'umukuru w'igihugu ase- asa- yarahiye avuga ati imana izaba imfashemo ugasanga uratandukiriye ugiye nanone kuvanamo n'ibintu abanyarwanda bose na- abe- na- no ku isi yose N'aba- n'abayisilamu na- ibintu bemera nubwo ba- bavuga bati ni allah ariko bavuga imana wowe ukavuga uti ngiye nyivanimo na hano iyo ni imwe ushobora kugenda nanone ukagera kuri iriya ngingo y'ijana na mirongo itandatu na karindwi wenda ndayigarukaho wenda mu kanya nuza kuduha umwanya nayo itamize ibacyuho ita- kitari ngombwa ibyo byose aho kugira ngo bashimishe perezida paul kagame nagira ngo n'ubundi ngaruke gato kuri bwana twagirimana bonifasi wa fg inkingi muri mu rwanda bwana twagirimana abasesengura politiki y'u rwanda n'abanditse muri iyi minsi ku bijyanye no- n'uyu mushinga w'itegeko hari abagarutse cyane ku kibazo cy'inzibacyuho bwana condo gerve yarakomojeho inzibacyuho y'imyaka irindwi izatangira muri bibiri cumi na karindwi iyi nzibacyuho mu- muyisobanura mute cyangwa se yumvikana ite kuri mwebwe iriya nzibacyuho uyirebye neza ni ni amayeri nyine eh, ishyaka riri ku butegetsi rya fpr inkotanyi bisa nkaho ryakoresheje nibwira ko biriya bakoze kwari ugutinya kwandika mu itegeko nshinga ko perezida kagame yemerewe kwiyamamaza kugeza igihe azapfira nk'uko eh, babivugishaga abaturage kandi nyamara mu by'ukuri bo ariko bifuza nibwira ko nta kantu bashyizemo kugira ngo bereke abanyarwanda ko perezida kagame ah, atagiye kuyobora u- igihe- ubuziraherezo nk'uko bagomba kuba barabyanditse baravuga ati reka tubyite inzibacyuho ariko mu by'ukuri ubirebye neza eh, ukareba ukuntu bavuga ko agomba kuzabura kugeza muri mirongo itatu na kane nta n'igitangaza cyaba mu gihe aramutse anagejejeyo muri mirongo itatu na kane bakongera bagahindura bakavuga ko yakoze ibintu by'ibitangaza agahamaho mbona ngewe ku giti cyanjye mbona ari amayeri bakoresheje kugira ngo batandika mu itegeko nshinga ko agomba kuzayobora kugeza igihe azapfira nk'uko bigaragara ko ishyaka rya fpr ribishaka cyangwa perezida kagame we abishaka bakavuga bati reka tubyite inzibacyuho kubera yayoboye neza nubwo ari zari inshingano ze nimba aranabikoze koko yazirahiriye ko azayobora abanyarwanda neza si impamvu yo kugira ngo bakore itegeko nshinga rishingiye ku muntu umwe ariyo twe tubona ni amayeri ya inkotanyi zakoresheje kugira ngo zirinde ko abantu bagumya bavuga bati kuki mwamuhaye kuyobora ubuda- ubuziraherezo murabita amayeri bwana twagira imana gusa mu nyandiko nasomaga muri iyi minsi hari uwasesenguye yandika agira ati kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugera mu bihumbi bibiri mirongo itatu na kane ni imyaka mirongo ine uwo wanditse agira ati ni imyaka mirongo ine paul kagame azamaze ayobora u rwanda ariko birumvikana ko aho uwo muntu yibeshye gato kubera ko paul kagame yatangiye kuba perezida w'u rwanda i- atowe muri bibiri na gatatu Bwa- bwana gerve condomwe iyi nzibacyuho y'iriya myaka irindwi izarangira hakabona gutangira kubahirizwa manda y'imyaka itanu muyibona mute mu ishyaka ryanyu rnc nunganira uwo muntu warushije naho ukosora wavuze yuko azaba amaze imyaka mirongo ine yewe mbona ko atigeze uwo muntu atibeshye kuko mu by'ukuri kuva muri mirongo icyenda na kane ni perezida kagame uyobora ruriya rwanda nubwo tugeze ku gihe gitoya tuyobora ru- bavuga ko perezida ari bizimungu yari bizimungu ku izina ariko mu by'ukuri ubutegetsi buri hagati mu maboko ya perezida Paul- ya- ya- ya perezida paul kagame iyi nzibacyuho y'imyaka irindwi eh, nkibitangira nari navuze yuko ubundi bashobora guhindura iriya ngingo y'ijana na rimwe ukuntu yanditse bakavuga bati perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka irindwi ashobora kongera gutorwa bagashyiraho akadomo nako akabago ntabwo ariko babigenjeje kubera ko perezida kagame yakomeje kubabwira ko ashaka azaba ashyiraho amananiza aya ni amananiza yabanje kugenda yab- yabanje gushyira kuri bariya badepite nabo bose bavuga ngo baramushyigikiye bashyiremo ingingo igaragaza ko ari we barimo kuvuga ko igaragara ko ari we ba- bashaka ariko bayivuge mu yandi mayeri bavuge ko ari inzibacyuho none se wowe uko ubizi u rwanda rwavuye mu nzibacyuho ije- mu- muri ayo matora ya- yamushyize ku butegetsi hanyuma nu- n'iki gihe ukavuga uti dufite inzibacyuho yindi y'imyaka ina- nariye kuvuga izaba igeze kuri mirongo itatu uvanyemo iyo ngiyo itanu itanu itanu imyaka inzibacyuho y'imyaka mirongo itatu ni ukuvuga ko akazi kaba karamunaniye ahubwo yaretse abantu abandi bakamusimbura bakava muri iyo nzibacyuho bakajya mu nzego z'igihe kirambye ibyo rero nta mpamvu zisobanura iyo nzibacyuho nta mpamvu zivuga ko agomba kwizirika ku- kwihambira ku butegetsi murashaka kumvikanisha mugira muti muvuga ngo hari amayeri y'ishyaka rya fpr inkotanyi yakoreshejwe cyangwa se ko perezida paul kagame hari abo yashyizeho igitugu kugeza ubu perezida paul kagame ubwe yasobanuriye abanyarwanda kenshi ko ntawe yasabye ko ha- yahindura itegeko nshinga kandi nta n'uwo yabwiye ku buryo bugaragara ko yifuza kongera kwiyamamariza manda ya perezida w'u rwanda kugeza ubu ntacyo aravuga bwana twagirimana bonifasi kumushimangira cyane ko ibi byose ari ibintu bikorwa na perezida paul kagame kandi ntawe wigeze abitangariza ku mugaragaro bo ah, mu by'ukuri perezida paul kagame ntabwo ashobora kujya kuri radiyo ngo avuge ngo ndashaka ko bigenda gutya cyane cyane ko aba azi ko ari ibintu atamenyewe no gukora ariko nk'uko ibintu bikorwa mu rwanda twe tuba mu rwanda uko ibintu bimeze ni uko ah, amabwiriza abayobozi guhera hejuru iyo kugera hasi akurikizwa hari amabwiriza bavuye hejuru iyo ndakira udashidikanya ko abavuye kwa paul kagame kandi niba ukeneye n'ubuyobozi niba ukeneye no guhamaho ibyo rero nk'uko yabivugaga kuva icyenda na kane perezida kagame niwe wayoboraga u rwanda abandi bariho bari badukingirizo niko umuntu yavuga nta jambo bageraga nta butegetsi nabo kandi barabyivugiye bibaza ko bizimunga abaho yaravuze ngo nimwakire leta yayo ni ukuvuga ko n'ubundi yaje kubona ko atari umuyobozi hari abandi bamuyoboreraga perezida kagame arakomeza arayobora icyo gihe rero nabwo ah, n'ubu kugeza n'uyu munsi ubona ko ibintu byose biba muri kino gihugu ah, perezida kagame niwe niwe muyobozi niwe ukemura byose bijyana rero mu ma- mu bibazo biba hano mu rwanda ibibazo biragenda bikazambazanya abaturage ntagire umuyobozi ushobora kuba yagira icyo agikemuraho kagame wenyine niwe uza akabikemura bisobanure ko n'amabwiriza yose ava kwa kagame niwe ukemura byose abandi bararebera n'indeberezi ziri aho ngaho ntabwo amabwiriza nta gushidikanya yuko ariwe watanze n'amabwiriza yo kugira ngo ba- barebe ukuntu batekinika iryo tegeko nshinga uko bisanzwe biza hano mu rwanda hanyuma akomeze ayobore ubuziraherezo usanga n'ahantu ikibazo cyakemurwa na bwa na mudugudu eh, adashobora kugikemura kubera ko asanga ubwo burenganzira atabufite bufitwe n'abandi bantu b'i hejuru perezida kagame niwe uzaba gukemura ikibazo cyo mu mudugudu kubera ko abandi ni ahantu bari aho ngaho gusa ba- bameze nk'abatagira ijambo bafite ubu- bahaye ubuyobozi ariko batagira imbaraga zo kuyobora badafata icyemezo nta gushidikanya ko ibyo itegeko nshinga ari we wabyifuje kubera ko niba ukeneye guhamaho niba ukeneye nibona niba utanga gahunda zo kuniga demokarasi mu gihugu kubera ko nta nta- bigaragara ko arda atashobora guhangana n'aba- ah, n'abandi bayobozi yashobora guhangana n'abandi bantu ku mwanya wa perezida nta demokarasi ashaka kubera ko gupiganwa ntiyabishobora bwana twagirimana uyu uracyari umushinga w'itegeko ntabwo wari umushinga wari wemezwa ntabwo itegeko riremezwa ku buryo bugaragara cyane ko uzakomeza woherezwa muri sena y'u rwanda hanyuma bikajya muri referandumu y'abaturage bashobora kuwemeza cyangwa bakawanga bwana gerve uterekada aho ngaho wenda wakuhangana nkavugaho gatoya mu by'ukuri uko nakomeje mbivuga ni umushinga ariko ndibaza ko kuva watangira wabonye ko mu nteko ishinga amategeko abadepite mu by'ukuri mu bindi bihugu bibamo abadepite atari abantu bari aho ngaho b'udukingirizo gusa abantu bahana ibitekerezo bakagira impaka bakagera gute ariko iyo ubonye umushinga uko watangiye bawemeje ijana ku ijana cyakora ejo bundi hari umuntu umwe eh, wifashe kubera ko bari bavanyemo ijambo imana nawe ndibwira ko hari bishobora kutazamu- kutazamugwa amahoro ariko ubundi bose batura ijana ku ijana nta muntu ujya impaka abadepite nanone batariwe n'abaturage ni abantu bari aho ngaho gusa badafite ijambo badashobora gutanga ibitekerezo aho mu by'ukuri nta bwisanzure bafite ni ukubaha ibya ibyo fpr yabahaye ni ukubabimira nta kundi nta- nta kindi kintu barenzaho bwana condomwe umuyobozi w'ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije bwana frank habineza tuganira ejo bundi we yasa- yavuze ko asaba sena y'u rwanda gushishoza ku bijyanye n'uyu mushinga mwe icyo mwiteze kuri sena y'u rwanda ni iki nta na kimwe twitezeho kuri sena y'u rwanda n'ibyo bya by'umuyobozi wa girini pati wa- yakomeje kujya agenda a- azungamuzunga ngo ngo hagiye mu rukiko rw'ikirenga ngo ngo arimo arashimira yuko ngo manda yabaye imyaka itanu akavuga ko babishima ngaha arimo arasaba sena ko izagira icyo ahindura nta kizahinduka abisobanuye neza mu kanya nanone bonifasi ibintu byo kuvuga ngo kagame ntabwo yigeze asaba abantu kuba bajya guhindura itegeko nshinga ari we wateranyije intore zigeze ku bihumbi bibiri azibwira ko azihaye umukoro wo kugira ngo bajye kwiga kuri ibyo bintu abwira abo bantu ko ibyo bamusaba nari maze kubivuga azabibaha n'abamaze kubashyiraho amananiza aho kugira ngo bamujye ba- bagire gutya bashyire umuntu imbere hanyuma nibarangiza bigendere ibyo byose iyo ahakana ko atari wowe ubisaba ko bihinduka aba abeshye ni cya kinyoma basangamo noneho rero nkavuga rero ko kuri ibyo bintu byo kujya muri sena ntacyo bazahindura mwabonye ibyo bintu byo abantu nanone ba- twari tumaze kuvuga byo kugira ngo bahindure iriya rangashingiro bo kugira ngo bavanemo ina- imana mu mu- mu mu itegeko nshinga bahagaze iminota icumi gusa abadepite iminota icumi abari barihagazeho ko bitagomba kuvaho baragaruka babitorera rimwe no muri sena niko bizamera ntacyo bazahindura n'ikimenyimenyi nkubwire eh, Etienne biriya bintu byo guhindura n'ingabo muri gi- muri periyode imeze gutya zo gushyiramo ibisumizi bivuga bavuga ati "Ba nibo nizeye ntuzavuga nzavuga muravuga abayobozi b'ingabo bahinduye muri Ubuyobozi iyi minsi bw'ingabo baje muri iki gihe ni buriya ni no kugira ngo berekane icyerekezo ko wa- wakopfora afurika kaba gasohotse uwaha kwitambika muri ibi bintu barimo gukora naburiya ni ikimenyetso kigaragara kikugaragariza ko eh, nta kizabihagarika uko bivuye hariya niyo bahindura amakitso ariko ntabwo bafite ubwisanzure bwo kuba bagira icyo bahindura kuri iriya tegeko nshinga banditsemo icyo perezida paul kagame adashaka reka twanzure gato bwana twagirimana boniface w'ishyaka fd inkingi aho mu rwanda mbagarukeho nakomeje gukomoza ku bantu banditse muri iyi minsi ku bijyanye n'uyu mushinga w'itegeko nshinga banditse ari benshi cyane kandi abenshi basesengura hari abagize bati niba iri tegeko nshinga koko rivugure nk'uko biteganijwe nta gushidikanya ko mu myaka irindwi nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ni ukuvuga bibiri makumyabiri na kane ko hazongera hakazamurwa undi mushinga wo kuvugura itegeko nshinga mwe mwibona mute ndumva ibyo bintu ubundi nabivuze kuva bibiri na gatatu urabona ko itegeko kuba bari baryanitse n'ubundi ni fpr yari yarikoze Eh, ndibuka no mu ma- mu itora ry'icyo gihe abantu benshi banizwe mu mazosi ngo bakunde baritore kubera bya bintu bya manda y'imyaka irindwi abantu babonaga ko fpr amere kugira ngo igundire ubutegetsi kuko imyaka irindwi hano mu karere n'ahantu yari isanzwe na henshi nta n'ubwo ikunze kuhaba n'ubu rero mu by'ukuri ah, nagomeje gusobanura ko biriya byo kuvuga ngo ibiti bacyonye n'ibiki ni amayeri fpr inkotanyi iri gukora kugira ngo nyine igende buhoro buhoro ariko ikigaragara ni uko ah, umugambi wayo muremure ni uko perezida kagame agomba kuzasazira ku butegetsi akazabubaha ari uko imana imuhamagaye cyangwa wenda buvanyweho ku ngufu Ah, mu by'ukuri rero biriya ni- nta wakwirwa bimutera nk'igenga birangare ngo avuge ngo perezida kagame ngo azavaho bazamuka ku butegetsi buziraherezo hari n'abakabya bavuga ko ngo bihaye ngo gahunda ngo y'imyaka ngo magana ane abandi bavuga ko ngo bihaye gahunda y'imyaka ijana yo kuba bagundira ubutegetsi bakoresha amayeri ashoboka yose yandi bakunze kujya batubwira ko bafite amayeri ngo niba ari igihumbi rero nibwira ko ariyo bari kugenda bakoresha mu rwego rwo kujijisha abanyarwanda ariko igihe hari no kudashaka kuva ku butegetsi bagomba kuzabuhamaho kandi bakaniga uwo ari we wese wa mugani nk'uko gereza avuga wakwitambika n'imigambi yabo ariyo mpamvu ubona ibya demokarasi ntibabikozwa ibyo kuba bapiganwa n'abandi ntibabikozwa bakeneye kubaho hari umukandida umwe rukumbi eh, noneho isimbi y'imana barayi- bayiteye umugeri bayigijeyo mu rwanda ntikavugwe Ah, itegeko nshinga ribaye iry'umuntu umwe kandi ryagombye kugira inyungu ku ba- ku banyagihugu bose bakareshya imbere y'amategeko kandi mu itegeko nshinga bavuga ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko ariko n'ibiri rikozwe rikaba rikorewe umuntu umwe rikamuha n'uburenganzira bu- bungana kuriya bwo kuyobora imyaka akangari nka kuriya no kuba rihinduye mu nyungu ze ni ikintu gikomeye cyane Eh, abanyarwanda batazibagirwa muri iyi miyoborere mibi ya efuperi inkotanyi kandi mu by'ukuri nk'uko twaje kubivuga kinjije mu mateka cyangwa gitangije ah, ibihe bibi ku banyarwanda kuko aya mateka yo kugurira ubutegetsi abanyarwanda bafiteho ah, ikintu kibi cyane kandi mu by'ukuri abanyarwanda banyoteye ko umuyobozi yajyaho akabaho mu mahoro ndabashimiye cyane bwana boniface twagirimana w'ishyaka fdb inkingi bwana gerve cundo w'ishyaka rnc namwe nagira ngo mwanzure gato muhina amagambo murebye iyi nkubiri iri mu ku mugabane wa afurika aho abayobozi bicara cyangwa se bahagarara bakavuga bati ubutegetsi ndabufite ndahindura amategeko igihugu kigenderaho kugira ngo mugumeho mubona hari ikintu cyiza izanira abaturage cyangwa se mubona hari icyo ifasha abaturage iyi nkubiri yo kugenda bahindura ite- itegeko nshinga haba mu rwanda haba no mu bihugu bindi biri muri afurika byo muri afurika nti- ntabwo bizana ntabwo biteganya bitanga icyizere cy'ahazaza h'ejo eh, hazaza ejo heza namba Nta- ntabwo bishoboka ku birebana n'u rwanda eh, ndavuga nti ibi- tu- twabivuze mu yandi magambo ibijya gucika birabanza bigaca amarenga aya marenga mubona yari iriya tegeko nshinga ni nk'amarindira y'urupfu ni ukuvuga ahazaza habi ejo h'u rwanda kugira ngo ubera mugabo azabe ku butegetsi ntashobora kuzavaho mu mahoro kuko amaze kubigaragaza yuko ari- ari- ari ari nk'agashoza ntambara ari nko kubwira abanya- kuvuga ati jyewe sinzava ahangaha aka kabuga gafashe ubu butegetsi katagaciye ni kimwe rero n'ibyo bihugu bindi aho bagiye biha guhindura itegeko nshinga haba muri afurika haba n'ahandi ku mpamvu zose z'inyungu z'umutegetsi uriho ntabwo bifasha abenegihugu ntabwo bifasha bifasha iterambere rirambye ntabwo bishyigikira demokarasi ni ibintu byose bizaza bishyigikira igitugu ntuzavuge yuko bishyigikira demo- bizazana iterambere cyangwa se ahantu hazazaza ikindi rero ni ibi bintu byo guhora bagaragu- ba- bagaraguza abaturage hagati babahuza muri referandumu iyi ngingo y'ijana na rimwe ibikubiyemo ni agapfunyika ka kabutindi urenze urugo kakagaruka mu myaka mike abanyarwanda bazasubira mu matora ya referandumu yo kujya guhindura iri tegeko badoze eh, badodeye kuri perezida paul kagame kimwe no muri ibyo bihugu bindi bashobora kuba banavuga natanga urugero kuri kongo yo muri brazzaville n'ahandi bagiye bakora ibintu bivuge rero ko eh, ntacyo bimariye aba- abaturage ntacyo bimariye guteza imbere demokarasi ntabwo bitanga iterambere na- n'amahoro arambye mu gihugu ndabashimiye cyane bwana gerve condo w'ishyaka rnc ihuriro nyarwanda ndabashimiye namwe bwana boniface twagirimana eh, w'ishyaka fg inkingi ari i kigali mu rwanda naho bwana gerve condo ari inaha muri leta zunze ubumwe za amerika namwe mwese mwakora iki kiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi nongeye kubashimira kandi namwe aho muri mbatumira kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo byanyu mutugezaho n'ibyifuzo byanyu uko twarushaho kuvugurura ibiganiro byacu gahunda zacu zikabanogera kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo